On top this return of Queen Naomi back inside the palace of the Oni of Ife, Hewe, another tori don land oh from the palace of the Oni of Ife. And this one will shock you to your very, very bone marrow because this alleged information what would they hear so away. They say wonder shall never end in this life. And through through this wonder shall never ever end. This story we they hear now, it e concern the condition o oh, of Queen Naomi and her return back inside the palace because we dey hear say again o. Oh, once again olori mariam uncle don't walk out enter inside the palace with serious matter. im ready to fight o oh. He come meet the honey of ife and as so in they raise alarm they shout say wahala dey for inside the palace waiting be this kind thing, o oh, my correct correct people." It e be as if say olori mariam dey suffer terrible thing, o oh. hey way." This one wahala never come too much This one a problem pro max The thing no they let and they sleep for night as you take hear the matter Now so she they cry all night all day she no even tell di kabiyesi she carry the matter go all the way to ibira go report to her uncles o oh. may they come save her more oh, for her husband house When e be as if say na queen naomi dey do <laughs> This particular alleged information as they e fly they enter our ear na so as amika they run kata kata. come informate my correct correct people. I abeg make you find better chair sit down make a sama you di update as i take care the matter allegedly Well, now welcome back again to my youtube channel o oh, my correct correct people. if na the first time wey you they see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you're not a returning subscriber i thank you well well o oh, Now you go go go Now im be the real mvp according to the tori wey we dey hear the allegation plenty well well dem say itching start for the body of olorimarian mm, for inside the palace na im she take collect the tin as she comot for the palace The itchiness no gree to stop e follow her reach her house The thing bad sotey she rush herself go hospital They even dey talk, puke puke say the thing wey make am go hospital no be even because of high blood pressure say na because of this itchiness but she no wan open up hmm They try to dey hide hide everything according to how we take hear the hospital wey she go the reason wey make dem discharge am quick na because of dem talk say the thing wey she come for no be wetin dem fit take injection cure hmm say na incantation on incantation na dem go take comot dis one wey e don enter olori mariam body hmm na there na mariam take call her uncles o say she never see dis kind one because mariam uncle right now dem dey believe say queen naomi get a hand in dis particular matter yes as e dey reach di palace dem dey demand say make di oni of ife summon queen naomi make she come for ground come answer questions wey dey carry come meet am hmm dem dey tok say queen naomi she do something to dia daughter yes dem say dem know say olori mariam get wahala o but di wahala wey queen naomi dey carry dey come now e no reach di one wey mariam do hmm, my pipo dem dey talk say if queen naomi no gree come her side make she come swear an oath say she no get a hand for dis particular one wey e don before dia sister olori mariam uncles dey dey shout dey blow hot hot say di matter don pass as e suppose to be everything wey the uncle both the one wey dem sabi and the one wey dem no sabi dem level all the allegation on top of queen naomi head o oh, hmm na while im dey shout di fact dem dey hala for inside the palace say this one no be matter wey dem dey hide anymore akpo wey don turn ibi dem no dey hide am again she dey deal with her own itching not be small thing wey we hear say dey scratch scratch mary and o oh. When her uncle hear this one e shock dem na im make dem say dia lie lie o oh. dem must see di honey of ife and im must produce eh, queen naomi come aside make she come answer for herself This particular matter now e dey pepper many many online in law for their body becos reaction don spark for comment section pipo dey ask questions say abeg o oh, why mariam carry her matter her wahala her buhaha wey dey her body dey it comple for queen naomi body now everybody dey wonder wetin dey happen for inside the palace They say the only of ife dey hide queen naomi say make she come outside come answer for the consequences of the thing wey she do to olori mariam some people dey suspect say the only of ife dey vex He no wan speak up He no wan carry queen naomi come outside he no wan make dem query queen naomi because he believe say queen naomi no dey hand no dey for wetin dey happen to olori mariam dem say the wives no know the powers when e be say queen naomi get e know say cabbage no mean one disciple say touch not the anointed of god This queen naomi work una dey fight una dey give woto woto gbasgbos every minute of the day na a daughter of zion both spiritually and physically na no fit compare queen naomi to herself now now o oh, the palace dey hot ten sion full ground marian and queen naomi come be as see say dem dey at loggerhead because dem no fit take eye see each other again and nobody fit explain the cause of this particular gbege wey we dey hear say e don befall olori marian hmm my people. na so we take care on top of social media o di tori don fly up and down everybody don hear am The situation is getting worse as we dey hear the matter hmm di families of the affected people dem no gree Mary marian no gree and family sef no gree di only of ife e no fit continue to dey keep quiet as dey continue to dey demand say make queen naomi come outside come answer wetin she don do dia sister hey this one don carry everybody and put for their head Though and the matter eh hey wey e shock everybody some people they talk say maybe the only don't decide say he not go bring queen naomi house to answer anything because he don't want them many many times say may they come up body for wetin consign queen naomi eh so if not queen naomi now the thing when they do queen naomi now im god say they punish dem make dem kukuma collect their punishment with their full chest <laughs> whether the enemy me like am or not di honey of ife and queen naomi dey dey at peace and the palace as a whole need that peace wen e be say dey between di kpc and queen naomi all this woto woto now wey dey carry come dey come dey come cause wahala for the palace e no suppose to be until all these women begin to dey retrace their step for the things wey dem don do to our innocent and anointed woman of god na so dem no go see rest for their body yes make all of dem come outside come confess all the things wey dem don do to queen naomi and you sef you go dey shocked at the level wey these women don go just to stop Queen Naomi from turning back into the palace. If shamelessness was a person, where they carry all these women, their face put for there because this one, eh, now wah, now wa for wayek nobody nobody na go fit to force queen naomi make answer to something wey she no know because as long as we dey concerned queen naomi had no dey anything queen naomi is not diabolical if they dey suffer anything na the consequences of their own doings na be that hmm the trouble not be here Oh, the castle not be here as i hear dis particular alleged information na so me sef i carry am o i dey run come kitikiti katakata come say make i come expose am to my correct correct people. hmm wetin una think about dis particular matter eh hey the matter don pass water o oh, garri don pass water at dis point i bin na water don pass garri at dis point As I hear this particular alleged information na so asemeka just package am carry am for head dey run come kitikiti katakata come drop am for my correct correct pipo abeg make you sit down well collect your paper and your biro drop your comment for the comment section wetin you think